kun as waashingtan diisii irraa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf fulakkaa hanga sadiitti kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mooltan hordoftoota keenya televiziyoona akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordoftan bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gaawwatta mooltan wixata sadaasa kudha sadii bara kuma lamaaf digdamii sadii keessummeessituun keessan an tuujubee horaati qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa. hospitaalli gaazaa keessaa guddichi yeroo ammaa tajaajila kennaa akka hin jirre himame. ugguramtoota gaazaa keessaa gadhiisuun yoo jiraate dhiibbaa waraanaa ta'uu naatanyaahuun dubbatan gatiin koolleejii ameerikaa keessaa qaalii ta'us barattoota biyyoota alaaf karaan itti seenan jiraachuu kanneen jedhan qophii har'aaf kan qindeessine keessaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aaf jenne kunoo wiirtuun tajaajila fayyaa shiifaa kan gaazaa keessatti argamu kana booda akka hospitaalaatti tajaajiluu kan hin dandeenye ta'uu fi haala hospitaalicha guddaa gaazaa kanaa hamaa fi balaa guddaa qaba jechuudhaan daayirektarri olaanaan kan jaarmayaa fayyaa addunyaa dr teedros adhaanoom ibsanii jiru. hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa kun dhukaasni qawweef boombii yeroo hundaa naannoo hospitaalichaatti gaggeeffamu rakkoo duraanuu murteessaa ta'e daran hammeesse jedhan muummichi ministeeraa israa'el benjamin netanyaahu dilbata kaleessaa akka jedhanitti dhukkubsattoonni hospitaala shiifaa kan marfamee jiru keessa jiran nagaadhaan baafamuu kan hin dandeenyeef sababiin akka hin jirre ibsuudhaan hidhattoonni haamaas miidhaan akka isaanirra ga'u waan hundaa gochaa jiru jechuun falman hoogganaan israa'el kun televiziyoona cnn qophii state of the union jedhamuuf akka himanitti dhukkubsattoonni dhibba tokko hospitaala keessaa baafamuu isaanii fi faalistiinoonni kuma kurnaan lakkaa'aman kanneen naannoo iddoo sanatti dhiyeenya qabu keessa jiraatan karaa nagaa ta'een magaalaa gaazaa keessaa gara kibbaatti ba'aniiru jedhan. gorsaan nageenya biyyoolessaa kan waayit haawus jeek sulivan sagantaa fees the neeshon jedhamu kan televiziyoona cbsitti akka himanitti ameerikaan hospitaalota dhukkubsattoonni nagaan kunuunsa yaalaa keessatti argatan dhukaasa qaxxaamuraa keessatti qabamanii arguu hin barbaaddu kana irratti raayyaa israa'el waliin marii gaggeeffame qabnaa jedhan hospitaalicha keessatti wal'aansi dhukkubsattootaaf kennamu tokko tokko sababaa hanqina dhiyeessii boba'aan addaan citee ka jiru yoo ta'u sababa kanaan daa'imni lama du'uu fi dhukkubsattoonni kudhanii ol balaaf saaxilamuun ibsameera israa'el hospitaala shiifaa boba'aa kennitee jirti ka jedhan natanyaahuun garuu fudhachuu didan jechuu bira darbanii bal'inaan kan ibsan hin qaban.
mootummaa itiyoophiyaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti daareessalaam taanzaaniyaa keessatti mariin jalqabame kan itti fufee jiru ta'uu maddeen achirraa ijaan argan ibsanii jiru.
mariin mootummaa itiyoophiyaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti daaressalaam keessatti adeemsifamaa jiru tarkaanfii gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen marii haasaarichaatti dhiyeenya qabanii fi kanneen maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan voaf ibsaniiru. qaamoleen lamaan dhimmoota ijoo ilaalamaa jiran furuutti ce'aniiru jechuudhaanis ibsanii jiran. gama kaaniin jilli abaa'oo woboo ajajaa olaanaa jaalmarroo dirribaa fi ittaanaa isaanii jaal gammachuu abboyyeetiin durfamu marii nagaa ka sadarkaa olaanaaf taanzaaniyaa seenuusaa ajaji sadarkaa olaanaa abaa'oo woboo ibsa har'a baaseen beeksisee jira furmaanni siyaasaa karaa nagaa hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu fi. wareegama wareegamtoonni keenya baasaniif kabajaa argachuuf cecha keenyatti fufnaa ka jedhu ibsi kun akka mariin nagaa kun xumuramutti odeeffannoo kan kennu ta'uu beeksisee jira. waa'ee jalqabamuu marii kanaas ta'ee haala deemsa isaa irratti gama mootummaa itoophiyaan ibsi kenname hin jiru Muummicha ministeeraa Itoophiyaaf gorsaa nageenya biyyoolessaa akka ta'an obbo Reedwaan Huseenii fi ministeerri haqaa akka biyyattii obbo Geediyoon Ximootiyoos gama mootummaarraa kaleessa marii kanatti dabalamuun isaanii ibsameera. Kunis marii gaggeeffamuu fi garee araara kana gaggeessaa jiru gidduutti walaamantaan argamaa dhufuusaa kan agarsiisu ta'ee fudhatama jechuudhaan maddeen kun ibsanii jiran. Dooktar Warqinaa Gabayyoo itti gaafatamaan Igaad marii kana dammaqinaan haala mijeessuu isaanii maddeen kun ni ibsu. dubbi himaan dooktar warqinaa akka ta'an obbo nuur mahammud sheek waa'ee kanaa gaafatamanii marii kana irratti hoogganaan igaad argamuu isaanii mirkaneessuu baatan iyyuu biyyoota miseensa igaad ta'an keessatti yoo rakkoon uumamu dhaabbatichi cichoominaan deggersa akka kennu ta'uusaa akkasumas igaad yeroo hundaa marii siyaasaa karaa nagaa fi dippiloomaasummaa filmaata duraa akka ta'e ni amanaa jedhanii jiran. marii biyya miseensa igaad taate inni ammaa kunis bayii furmaata waaraa qabaata jennee amannaa jedhaniiru yuunaayitid isteetsiif noorweey marii araaraa kanarratti akka taajabdootaatti gargaaraa akka jiran ta'uu maddeen kun ibsaniiru jechuudhaan kennedy abaate finfinneerraa gabaasee jira.
mana hidhaa maqalee keessaa miliquuf kan yaalan namoonni afur ajjeefamu manni hidhaa kun ibsee jira.
waltaasisaan mana hidhaa kanaa koomaandar amaanu'eel fissahaa sanbata darbe sadaasa tokko bara 2016 miliquuf kan yaalan hidhamtoota 125 keessaa afur humnooti nageenyaan ajjeefamuu ibsan eenyummaan namoota ajjeefamanis waan beekameef maatii isaaniitti himuuf akka jiran akkasumas reeffi isaanii kan kennamuuf ta'uu dubbatan maaltu haala kana akka uumes. qoratamaa jira akka jedhan koomaandar amaanu'eel dilbata kaleessaa garuu tasgabiin argamuusaa dubbataniiru jeequmsa sanbata darbee uumame kanaan miseensota naga eegumsaa torba miidhaa guddaan irra ga'ee wal'aansa fayyaa argataa akka jiran dubbatanii jiran wiixata har'aa maatiin namoonni jalaa hidhamanii jiranii nageenya isaanii hubachuuf jecha dabaree dhaabbatanii mul'atu turan isaan keessaa tokko ka ta'an obbo hintsaa gabramadin akka jedhanitti hidhamtoonni seera dhaabbatichaa. kabajuun akka jiraatan mootummaanis mirga hidhamtootaa kabajuu akka qabu dubbataniiru hidhamtoonni meeqa mana hidhaa sana keessa akka jiran ibsuurraa kan of qusatan koomaandar amaanu'eel kan miliquuf yaalan garuu bilookii tokko keessatti ka jiran ta'uu dubbataniiru kan miliqee ba'e garuu hin jiru jechuu isaanii mulugeeta asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
paartii federaalistii sidaamaa gidduutti wal dhibdee uumameen hoogganni paartichaa falmii cimaa keessa jiraachuu ittaanaa pirezidaantiin paartichaaf itti gaafatamaan hariiroo alaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo phexros dubbisoo beeksisaniiru faallaasaa kanneen dhaabbatan hojii raawwachiiftonni kudhan kana keessa jiruuf kan keessa jiruuf barreessaa paartichaa obbo gammana hassaanaan. qaamni geggeeffamu obbo phexros paartii federaalistii sidaamaa kan bakka hin buune paarticha dhaabsisuudhaaf yookaan dadhabsiisuudhaaf mootummaa naannoo waliin wal cina hiriiraniiru jechuudhaan hojii geggeessituu paartichaan hojiirraa eeggitamuu isaanii dubbatan falmii paarticha gidduu jiru mootummaa naannoo waliin wal qabsiisuuf yaalii taasifamu waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannichaa ofirraa ittisee jira jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo somaaliyaa keessatti roobni cimaan argame lola argame hin beekne lolaa cimaa dhaqqabeen namoonni gara walakkaa miliyoonaa ta'uu qe'ee isaaniirraa akka baqatan gochuudhaan namoonni soddomaa ol akka du'an ministiriin biyyattii wixata kaleessaa ibsee jira.
Uummanni Somaaliyaa kun jalqaba baatii kanaarraa eegalee rooba cimaa addaan hin cinne kan sababaa haala qilleensaa elniinoo jedhamuun dhufeen manni jireenyaa isaanii fi lafti qonnaa isaanii bishaaniin guutamee jira. balaan kun ka dhufe caama hamaa argamee hin beekne ega mudatee boodaa fi lammiileen somaaliyaa miiliyoonaan lakkaa'aman qarqara afaan beelaa ega ga'anii booda sababa lolaa bishaanii kanaan namoonni walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee isaaniirraa baqataniiru ka jedhan ministeerri odeeffannoo daawud awees kanneen biroon miliyoona tokkoof tuqaa lama immoo miidhamuu akka danda'an akeekkachiisan. qondaaltonni mootummaa du'a namoota soddomii tokko kan mirkaneessan yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii kan kana caalu ta'uu danda'a jedhaniiru. badiisi guddaan kun naannoo somaaliyaa gama kibbaa kutaa geedoo fi kutaa hiiraan waaltaa keessatti kadhaqqabe yoo ta'u lagdi shabalee guutee cabsee bahuudhaan daandilee liqimsee qabeenya magaalaa baladaween keessaa fudhatee jira.
bidiruun godaantotaa qarqara galaanaa yeman kan wal waraanaan miidhame irratti garagalte namoonni. kumootaan lakkaa'aman irra caalaan isaanii gaanfa afrikaa irraa ta'an eessa buuteen isaanii dhabamu qondaaltonni yeman wixatarraa ibsaniiru.
Qondaalli waardiyyoota handaara galaanaa yeman magaalaa qarqara galaanaa moochaatti argamurraa kaaliid al-subeehi akka jedhanitti bidiruun godaantota 75 qabate dilbata kaleessaa galagale. kanneen keessaa namoonni 26 lubbuun hafuu fi yoo xiqqaate namoonni 46 achi buuteen isaanii dhabamu dhaabbata oduu assooseeted pireesiif ibsaniiru qondaalli eegdota qarqara galaanaa kabiraan leesanaa koloneel olwaan alqamrii akka jedhanitti hojiin barbaacha namoota eessa buuteen isaanii dhabame wiixata har'aas itti fufee jira. qondaala waardiyyaa handaara galaanaa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan waabeeffachuun dhaabbati oduu mootummaa yeman saabaa akka jedhetti bidiruun kun sababaa qilleensa cimaatiin ka garagalte ta'uu fi namoonni doonii sana keessa turan hundi dubartootaaf daa'imman dabalatee bishaan galaanaa keessatti akka kufan gabaaseera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
gara gabaasataa nuti innaa ceenu biyyi isaanii hanga hamaasiin injifattutti hojii waraanaa gaazaa keessaa akka itti fufu cimsanii innaa dubbatan muummichi ministeeraa israa'el benjamin netanyahu dilbata kaleessaa namoota dhibba lamaa ol hidhattoota kanaan onkoloolessa torba ukkaamsamanii butaman bilisa baasuuf waliigalteen jiraachuu mala ka jedhu irratti hamee jiru ilaalchisee dubbatanii jiru jedha gabaasi veroonikaa baaldiraas igleeshiyaan ergame bafaqaaduutu dhiyeessa.
erga hangawoonni biyyoottan arabaa hedduun saawud arabiyaa keessatti wal arganii haleellaa israa'el gaazaa keessatti raawwachaa jirtu jabeessanii balaaleffatanii guyyaa tokko booda gorsaan dhimma nageenyaa masaraa waayit haawusii jaak suliivan televizyiinii abc jedhamu irratti bahuudhaan lola israa'el fi hamaas gidduutti taasifamaa jiru irratti ejjennoo yuunaayitid isteetsi jala muranii ibsanii jiru.
We believe in the importance of the laws of war, which means taking every possible measure to protect civilians.
Barbaachisummaa seeraa yeroo wal waraansaatti ni amanna. Kana jechuunis eegumsa namoota nagaatiif jecha tarkaanfii kamiyyuu fudhachuu jechuudha. Akkuma sanaan immoo sochii Israa'el shororkeessummaa ofirraa ittisuudhaaf taasiftu bira ni dhaabbanna.
Namoottan gaazaa keessatti du'aa jiran ilaalchisee ibsa ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii biliinken kennan irratti dhaabbata televizyiinii cnn irratti kan gaafatamanii muummichi ministeeraa israa'el beenjaamin netanyahu akkana jedhanii jiru.
I think any civilian uh, loss is a tragedy. And it should, the blame should be placed squarely on Hamas because it prevents them from leaving the war zone, sometimes at gunpoint.
Badiinsi lubbuu namoota nagaa waan gaddisiisaadha jedhee yaada. Komiin isaas kan dhiphachuu qabu Hamas irratti qofa. Sababni isaas akka isaan bakka waraanaa keessaa hin baane qawweedhaan dhoowwe karaa namoonni bahuu qaban kan nu saaqne irratti dhukaasaa ture.
karaa biraatiin waa'ee namoottan onkoloolessa torba hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman ilaalchisee waan dubbatanis qabu netanyahuun yaadni isaanii kun dhaabbata televizyiinii nbc irrattis qilleensarra ooleefii jira.
extraordinary work that uh, the idf is doing putting pressure on the, the hamas leadership that's the one thing that might.
wanti addaa waraanni israa'el gochaa jiru hooggansa hamaas irratti dhiibbaa uumuudha. sana wanti waliigaltee uumuu danda'u yommuu waliigalteen argamu dubbanna yoo fiixaan ba'e ibsa irratti kennina.
Muummichi ministeeraa Israa'el itti dabaluudhaan erga wal waraansi Gaazaa raawwatee booda akkaataa bulchiinsa Gaazaa irratti yaada kennaniin Gaazaan harka Israa'el keessa turuu qabdi jedhanii sana murteessuudhaaf garuu yeroon isaa amma akka hin taane himaniiru.
As far as the civilian management of Gaza, we need to see. uh, the following two things Gaza has to be demilitarized and Gaza has to be de radicalized.
Hanga bulchiinsi siviilotaa Gaazaa keessatti hundaa'e wanneen itti aananii jiran kana lamaan ilaaluu qabna. Gaazaan warreen hidhatanii lolan irraa bilisa ta'uu qaba. Gaazaan finxaaleeyyoota irraa walaba ta'uutu irra jira. Akkanatti fakkaatutti hanga ammaatti aangawoota bulchiinsa Paalestaan dabalatee waan kana gochaa waan jiru hin fakkaatu.
Kunittuu kanaan jiru yommuu dhaabbileen mootummoota gamtoomanii adda addaa haleellaan hospitaalota gaazaa irratti raawwachaa jiru atattamaanii akka dhaabbatu gaafachaa jiran kanatti siviilonni lammiilee paalestaayinii gaazaa kaabaa keessaa yaa'anii bahaa akka jiranuu ibsa gabaasni veeroonika valdaraasiin qophaa'e kun.
amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa ameerikaaf uummata ishee. barattoonni koollejii yookaan yuunivarsiitii ameerikaa waggaa afuriif barachuuf bara barnootaa tokkotti doolaara kuma afurtamaa hanga kuma saddeettamaa kaffaluutu irraa eegama garuu yoo barataa sadarkaa addunyaa ameerikaa keessatti barachuuf kaate taate baasii jiru haalaan hir'isuu fi karoorri jiraa jedhamee jira voa irraa looraa boomaantu gabaase kunoo.
koolleejii yookaan yuunivarsiitii ameerikaa keessatti barachuun baasii guddaa akka gaafatu ta'uu danda'a kunis barattoota sadarkaa addunyaa tokko tokko gatii guddaa kaffaluun sodaachisuu danda'a garuu karaan maallaqa itti qusatan ni jiru jedhu ogeeyyiin evelin leevinson ameerikaan yuunivarsiitiitti itti gaafatamtuu galmee barattoota sadarkaa addunyaati iskoolaarshiippiin filannoodha garuu argamuu danda'a jedhu.
They could be looking at character, leadership and academics. There could be scholarships.
Barnoota akaadaamiksii qofaa ilaaluu danda'u. Amala hooggansaaf barnoota akaadaamii ilaaluun ni danda'ama. Iskoolaarshiippiin kan kennamu iskoolaarshiippii damee qo'annoo murtaa'e tokkoof yookaan sabarraa dhufan irratti hundaa'ee kennamu jiraachuu danda'a. Barataa tokkoof gorsi koo jalqabaa osoo hin iyyatin dura ulaagaa iskoolaarshiippii sanaa hubachuudha jedhan. Lammiin raashaa. Ekaatiriinaa Simonoovaa Ameerikaan Yuunivarsiitiidha barachuuf iskoolaarshiippii guutuu argatte.
Those scholarships are rare but they exist. So my advice to international students is to do a great research.
Iskoolaarshiippiin sun baay'ee xiqqaadha. Garuu ni jira. Kanaafuu gorsi an barattoota sadarkaa addunyaatiif kennu iskoolaarshiippii sirriitti gitu argachuuf qorannoo guddaa geggeessuudha jette. Yaasmiin Saayaar lammii Turkii yoo taatu. ameerikaan yuunivarsiitiidhaa barachuuf maallaqa iskoolaarshiippii argattee jirti. ani osoo asin dhufin dura qorannoo kee geggeessin jedha sababiinsaas baasii guddaa ka baasisu ta'uunsaa hin ooluu jette leevinsan akka jedhanitti bakka manni barnootichaa jiru baasii barnootaa murteessa.
central part of the United States, the cost of living would be.
Yuunivarsiitiin tokko kutaa xiqqaa baadiyyaa giddugaleessa Yuunaayitid Isteetsi keessa yoo jiraate baasii jireenyaa tarii Ameerikaa gama lixaaf gama bahaa keessaa baasiin jireenyaa bakka kamiyyuu caalaa dhibbarraa harka soddomaa gadi ta'uu danda'a. Kanaaf barataan tokko maallaqa isaa ilaalchisee kaffaltii barnootaaf kaffaltii dhimmootii kabiroof ba'u qofaa osoo hin taane doormitariidhaafoo nyaannoo. inshuraansiinoo kitaabonnoo achi jiraachuuf hagam gatii baasisa isa jedhu itti yaaduu qabaa jedhan yuunivarsiitii waggaa afurii kallattiin dhaquu dhiisuun baasii xiqqeessuuf gargaaraa jedhu.
start in the united states at a less expensive institution which could be an excellent community college a two year community college.
ameerikaatti dhaabbata baasii xiqqaa qaburraa jalqabi kunis kooleejii hawaasa gaarii keessa jiru. koollejii waggaa lamaa ta'uu danda'a achi gara dhaquu yaaddu gara yuunivarsiitii xumurarratti irraa eebbifamuu barbaaddutti ce'uuf yaadi jedhan arishaa kosraavii ismaa'il lammii iraanii koollejii mongamorii kan rook fiil meerilaand keessatti argamu koollejii hawaasaa as waashingtan ala jirurraa barata.
Then I applied. I wanted to get my associate and transfer to a four-year school.
Innaan iyyata galfadhe assoosheetii digirii koo booda digirii koo jalqabaa yookiin baachileersii koo jalqabaa waggaa afuritti darbuun barbaade.
Ernest Cartlage kooleejii Moongomariitti galmee barattoota sadarkaa addunyaa to'atu.
The out-of-state rate is $380 per credit. At a four-year institution, you're probably looking at three times that amount.
Kutaa biyyaatii ala yoo dhufte kireediitii tokkoo fi doolaara dhibba sadiif saddeettama kaffalta. Waaltaa barnootaa waggaa afurii yoo dhaqxe garuu dachaa sadii baasta. Kanaaf barattoota sadarkaa addunyaa fi dura digirii waggaa lamaa fudhatanii sana booda kan waggaa afuriitti yoo darbani maallaqa hedduu qusachuu danda'u.
Malli biraan maallaqatti qusachuu danda'an koorsii hanga tokko biyya ofiitti fudhatanii gara yuunaayitid isteetsi dhufuudha. Asiis qooda yuunivarsiitii dhuunfaa kan mootummaa seenuuf itti yaaduun gaariidha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. badhaasa atleetii waggaa kanaaf tigistii asaffaa sadarkaa xumuraarra geesse atleetonni itiyoophiyaa maaraatoonii beeruut dhiiraaf dubaraan rikardii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatan akkasumas dorgommii walakkaa maaraatoonii boostan atleetonni itiyoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuun injifataniiru. gama biraatiin waldaan kubbaa miilaa addunyaa fiifaan garee biyyoolessaa eertiraa tapha gulaallii waancaa addunyaarraa dhorkee jira. taphni piriimeer liigii ingiliziitti immoo maanchestar sitiif cheelsii jidduutti taphatameen goolii afuriif afuriin walqixa bahuun xumurame oduu keenya xumuraatiin taphataan sarara fuula duraa gaanaa liigii albaanii keessatti goolii galchuudhaan sadarkaa olaanaa akka ture dirree taphaa keessatti kufuudhaan lubbuunsaa darbee jira gabaasaa dabalataaf eebbisaa naggasa.
Waldaan Atleetiksii addunyaa dubartootaan atleetota kudha tokko badhaasa atleetiksii cimaa bara kanaaf kaadhimame keessaa atleetonni Itoophiyaan lama Tigist Asaffaa fi Gudaaf Tsaggaa'ee filatamanii turan. Waldaan Atleetiksii addunyaa atleetota shan marsaa xumuraa fi gahan har'a beeksiseera. Isaan keessaa tokko kan taate dorgommii maaraatoonii rikoordii kan fooyyessite Tigist Asaffaa tokkodha. Atleet Tigist Asaffaa dabalatee Afriikaarraa atleetiin lammii Keeniyaa Fees Kebeegoon kaadhimamteetti. Rikoordiin addunyaa meetira kuma shaniin maqaa isheetiin kan qabame atleet Gudaaf Tsaggaa'ee sadarkaa kanarra hin geenye. Badhaasni kun abbaa injifatu ji'a muddee keessa kan baramu yoo ta'u kanaan duraa Itoophiyaarraa atleet Masarat Daffaarii fi Ganzabee Dibaabaan badhaasa kana mo'achuun isaanii ni yaadatama. dorgommii atleetiksii eeguu dabarru atleetonni itoophiyaa maaraatoonii beeruut irratti dhiiraa fi dhalaan reekoordii bakkichaa fooyyessuun injifatan dorgommii dhiirota gidduutti dorgomeen atleet gaaddisaa xaafaan maaraatoonii beeruut kana sa'a lamaaf daqiiqaa kudhaniin xumuruun injifate atleet gojjaan balaayeen immoo lammaffaa baheera maaraatoonii dubartootaatiin mulu gojjaan birhaan sa'aatii lamaa fi daqiiqaa kudha sagalii fi sakandii sadiin injifatteetti geexee dukalee fi asmara bayyeenee sadarkaa lamaffaa fi sadaffaa ta'uudhaan xumuran gama biraatiin dorgommii walakkaa maaraatoonii boostan dilbata kaleessaa dorgomeen atleetonni itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuun cimina isaanii agarsiisaniiru haala kanaanis atleet footum tosfaayee tokkoffaa atleet sanbaree tafarii lammaffaa akkasumas atleet tsiggee gabra salaamaa sadaffaa eegubaan. daawwit jaalataa fi buzee dirribaan shanaffaa fi ja'affaa ta'uudhaan xumuraniiru. Odeeffannoo atleetii keessaa yogguu baanu gareen biyyoolessaa kubbaa miilaa Eritiriyaa taphoota gulaallii waancaa addunyaa torbee dhufuu taphatamu irratti akka hin hirmaanne qaamni kubbaa miilaa addunyaa bulchuu fiifaan bal'ina dabalataa osoo hin kenneen beeksiseera. Yeroo baay'ee taphoota biyyoota alaatti taphataman irratti taphattoonni Eritiriyaa baay'ee waan biyya isaaniitti hin deebinee fi dorgommii kubbaa miilaa Afriikaarraa uguramuu ishee ni yaadatama. Taphoota gulaallii waancaa addunyaa ramaddii A jalatti kan ramadame yoo ta'u tapha ishee jalqabaa sadaasa kudha jaha irratti akka taphattuuf karoorfatame tures haqameera. Fiifaa fi kaafii akka mirkaneessanitti federeeshiniin kubbaa miilaa Eritiriyaa dorgommii gulaalli waancaa addunyaa bara 2026 keessaa baateeti. Gareen kubbaa miilaa biyyoolessaa dhiiraaf dubaraan ji'oota 48 darban keessatti yoo xiqqaate tapha tokko taphachuu dhabuu isaaniitiin sadarkaa fiifaan baasu keessaas hin jiran. Eritiriyaan yeroo dhumaa fi tapha kubbaa idil addunyaa irratti kan taphatte tapha michoomaa bara 2020 Sudaan waliin taphatte yoo ta'u dirree ishee irratti tokkoof zeeroon mo'atamte. Pirimeer liigii Ingilizitti jekkuu dabarru immoo tapha xiyyeeffannaa guddaa kennamee fi Cheelsii fi Maayisarsiitii goolii baay'ee lakkoofsuun walqixa afurii fi afuriin bahuu danda'aniiru. Taphni dilbata kaleessaa taphatame kun dubbii ijoolsa guddaas ture. Goolii taphataa sarara fuulduraa Maayisarsiitii kan ta'e Haaland jalqaba irratti galche booda taphataan ganna 39 Taaygoo Silvaa Cheelsii walqixxeessuu danda'eera. Haala kanaanis Taaygoon kilaba Cheelsii fi tapha umurii guddaatiin goolii lakkoofse ta'uu danda'eera. Raheem Sterling ittaan sun kilaba isaa duraa irratti galchuu danda'eera. Haara galfii duraa taphataan Maayistar Siitii Maanuweel Akaanjiin goolii galcheen walqixa lamaaf lamaan akka ba'an godheera. Boqonnaa booda daqiiqaa 47 irratti haalaand gooliin galchee maayistar siitiin dursa qabachiiftee turte haalaand tapha pirimeer liigii 47 irratti goolii 49 galchuun seenaa gaarii barreeffachaa jira tapha totanaam cheelsii wajjin torbaan darbe taphatame irratti goolii sadii galchuun haatirikii kan hojjete niikoolaas yaaksan daqiiqaa 67 irratti cheelsii walqixxeesse taphni xumuramuuf daqiiqaan afur wayitaafutti taphataan maayistar siitii roodiriin gooliin galchee kilabichi qabxii sadii fudhatee akka bahuu danda'u abdii deeggartoota maayistar biratti uumtee turte haa ta'u malee sa'aatii dabalataa irratti taphataan maayistar siitii duraanii kool paalmer rukuttaa peenaaltii cheelsiif kennameen haala salphaa ta'een galchuun kilaboonni kunneen walqixa akka ba'aniif sababa ta'eera leenjisaan cheelsii maurishoo pochitiinoo galgala ajaa'ibaati jechuun taphicha yegguu ibsan leenjisaa maayistar siitii pepe gaardiyoolaan immoo taphni kun pirimeer liigii beeksuuf tapha gargaaruu fi bashannansiisaa ture jedha jechuun gareen lamaanuu mo'achuu barbaadu turan anis waan kanarraa adda ta'een eeguun ture chelsiin garee fi taphattoota dansaa qaba jechuun pepe gaardiyoolaan ibsaniiru oduu keenya xumuraatiin taphataan kubbaa miilaa lammii gaanaa ganna 28 raafaa'eel daameenaa dirree keessatti erga gaggabee kufee booda lubbuunsaa darbe taateen kun tapha liigii biyya albaaniyaatti taphatamaa ture irratti mudate daameenaanni egnaatiyaa bakka bu'uun paarizaanii wajjiniin morkachaa ture doktoroonni ispeeshaalistii ta'an dhaqqabaniifis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun federeeshiniin kubbaa miila albaaniyaa ibseera taphataan kun liigii albaaniyaatti goolii sagal galchuun dursaa ture biyya isaa fi si'a sagal hiriiree kan taphate yoo ta'u goolii lamas galcheera federeeshinichi maatii taphataa kanaa fi kilabichaaf darbees hawaasa kubbaa miilaa albaaniyaa fi gaddasaa ibseera federeeshiniin kubbaa miilaa gaanaa gamasaatiin gaddasaa ibsee maatii fi jajjabina akka hawu beeksisee jira taphataan kun bara 2017 paawundii miliyoona 14 gara kilaba biraayitanitti imaluuf qarreera ture haa ta'u malee qorannoo meedikaalaa darbuu dhabuu isaatiin jijjiirraan yaadame ture hin milkoofne. laaligaa speen keessatti kilaboota kan akka levaanteef akkasumas immoo ergisaadhaan kilaba reeyaal zaaraagosaatiif taphachuun isaas ni yaadatama waggaa lamaan dura biyya oostiriyaatti tapha waancaa irratti dirree keessatti gaggabee kufee ture ta'us dafee bayyanachuun taphatti deebi'uun isaas ni yaadatama onnee isaa irratti wal'aansa baqsanii yaaluu akka godhatee ture galmee seenaa isaa keessatti barreeffamee jira kilabni isaa duraanii levaanteen ibsa baaseen yeroo rakkisaa kanatti maatii fi kanneen isa jaalatan waliin jirra jechuudha. jechuun ibseera kilabni zaaraagoosaa gama isaatiin gadda itti dhaga'ame ibsuun deeggartoonni kilaba keenya yoomiyyuu si hin dagatan jechuun ibseera gabaasa sagalee ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa naggasaa stookholm siwiidin.
Kalama sadi afuri mirga gori bita gori kama it hoisa susoha shafisa gymnastic jabeessa irree keessan cimsa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Hordoftoota keenya sagantaa keenya gama miidiyaa hawaasaatiin hordofuu kanneen feetan facebook.com voa afaan oromoo irratti tiwitariif instagiraam irrattis at voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya Nimsuu Taammire gama viidiyoo gulaaluutiin lateeraa amantee miidiyaa hawaasaa qindeessuu akkasumas kan isin keessummeesse antuu jibee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.